mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo vowa yacu akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema tariki ya makumyabiri na rimwe y'ukwezi kwa kabiri ni umunsi mpuzamahanga wahariwe ururimi kavukire uyu munsi ugeze mu rwanda barimo gushyiraho gushyira ikinyarwanda mu ikoranabuhanga hagamijwe gusigasira urwo rurimi kubona amakuru mu kinyarwanda kwigisha urwo rurimi hakoreshejwe ikoranabuhanga no guteza imbere ubushakashatsi ku rurimi rw'ikinyarwanda digito umuganda ikigo cy'ikoranabuhanga gikora ku bwenge bukorano nicyo cyahawe izo nshingano mu kiganiro muri isanga cya none twabatumiriye bwana odasi niyo nkuru umuyobozi mukuru wa digito umuganda kugira ngo atuganirize kuri uwo mushinga bafite wo gushyira ikinyarwanda mu ikoranabuhanga bwana niyo nkuru ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze urakoze nawe kuba watuboneye akanya mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina ahanini n'ibyo mukora kugira ngo mushyire ikinyarwanda mu ikoranabuhanga iki kigo cyanyu ubusanzwe musanzwe mukora iki
murakoze nk'uko mwabivuze nitwa niyo nkuru odasi kandi umuyobozi mukuru wa digito umuganda digito umuganda ni ikigo cy'ikoranabuhanga gikora ku bwenge bukorana ubwo bakunze kwita artificial intelligence mu ndimi z'amahanga ariko cyane cyane bijyanye n'indimi mu mushinga rero twatangiriye hano twamuritse ku itariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi ni umushinga wo gushyira ikinyarwanda mu ikoranabuhanga hifashishijwe ubwenge bukorana mu bice bitatu aribwo kugira ngo haboneke ikigega cy'imponwa z'ikinyarwanda hakaba n'itahuramvugo mu kinyarwanda no gukura mu nyandiko ushyira mu mvugo mu kinyarwanda ngira ngo muri make ibyo ni ubusobanuro bwabo turiho
tugerageze nanone mu rwego rwo gufasha abakurikiye iki kiganiro badasobanukiwe ntamwe mu magambo urimo gukoresha cyane cyane ko ari amagambo ajyanye n'iby'ikoranabuhanga nk'umuntu iyo wiyumvise ubwenge bukorano cyangwa se artificial intelligence benshi bakunda kubyita AI bivuze iki
ubwenge bukorano aribwo artificial intelligence cyangwa AI ni ukubasha kwigisha imashini gukora akazi runaka nk'uburyo bw'ururimi ni ukuvuga ngo nk'ibyo twakoze ni ukubasha kuyigisha gusoma ikinyarwanda cyangwa kucyumvika cyandika atari kucyumva byo kuvuga ngo iragisobanukiwe ariko kubasha gukura ayo majwi ikamenya uko yandika muri make rero mu busobanuro bworoshye ni ni ukwigisha imashini ibikorwa bisanzwe bikorwa n'ubwenge busanzwe bwa muntu ariko bikabasha gukorwa n'imashini ari nayo mpamvu bwitwa ubwenge bukorana ubu bwenge bukorano ni umuntu yavuga ko ari ryo koranabuhanga ubu ngubu risa nk'aho rigezweho muri iki gihe Ah, nk'igihugu nk'u rwanda ah, mu bijyanye ah, no gukoresha ubu bwenge bukorano wavuga ko intera igeze he
Ah, navuga ko intera ishimishije Ah, ubwenge bukorano buri gukoreshwa mu rurimi ah, ndetse buri gukoreshwa no mu buvuzi Eh, hakaba hari na polisi cyangwa politiki igenga ubwenge bukorano iri gukorwa ah, na minisiteri y'ikoranabuhanga na inovasiyo ibyo byose bikaba bigaragaza ko ah, hari ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo ubwenge bukorano butezwe imbere kandi bushobore gukoreshwa n'abanyarwanda muri rusange Ha- abanyarwanda babukoresha gute
Ah, duhereye nko nko ku byo navuze twakoze ah, iyo ufashe inkoranabuhanga cyangwa eh, AI engine mu ndimi z'amahanga nk'i- nk'iyo ikura ah, inyandiko ikazihinduramo ijwi ngira ngo murabizi ko hari ah, ababana n'ubumuga Ah, rero mu- mu- mu babana n'ubumuga bwo kutabona ah, ushobora gufata inyandiko iri kuri mudasobwa yawe cyangwa kuri telefone ikabasha guhindura ijwi U- iri koranabuhanga ryakoraga mu zindi ndimi ariko kubera icyo gikorwa remezo cy'ikinyarwanda cyabonetse buri- iryo koranabuhanga rishobora no gukora ah, mu kinyarwanda bikazafasha mm, urwo ni urugero rumwe urundi rugero rushobora ku- kuvuga ati ese umunyamakuru utaye inkuru ah, hirya no hino ushaka kuyihinduramo ah, ushaka kuyihinduramo inyandiko ah, cyangwa hakaba ndetse no kwigisha ururimi ubwarwo um, aho hari abanyarwanda baba hirya no hino cyangwa bakuriye mu mahanga badashobora kuvuga ikinyarwanda neza ibyo bikorwa remezo rero bigashobora no gukoreshwa mu kwigisha ururimi Um, urundi rugero wenda rwa nyuma natanga ni nicyo bita voice assistant Uh, ariko uh, voice assistant uh, ari aricyo nakwita nka nk'itumanaho uh, ryikoresha cyangwa ri- riri otomatike mu ndimi z'amahanga aho umuntu ashobora guhamagara umurongo runaka agasubizwa ngira ngo hari ikibazo cy'uko ah, tuvuge nk'umuturage yaba banki abitsamo cyangwa umurongo w'itumanaho akoresha cyangwa izindi serivisi zose ashobora gukenera hari igihe uhamagara umurongo ugasanga urahuze ariko ukoresheje ubwo bwenge bukorano igisubizo ah, kuko n'ubundi biba byisubiramo by'izo serivisi bishobora gutangwa n'iyo mashini akajya ashobora kubona icyo yibaza adakeneye ah, kugera ku muntu wa nyuma ibyo rero bikazagabanya nk'agaciro ku ku bigo amafaranga byakoreshaga bikora izo za call center cyangwa imirongo y- y- y'itumanaho n'umuturage agashobora kubonera amakuru ku gihe kandi akaba- akayabona mu rurimi rwe ari rwo rw'ikinyarwanda kugira ngo eh, iryo koranabuhanga ribe mu ndimi z'amahanga bimusabe ah, ubundi bufasha ah, butari bukenewe Ah, bamwe mu bakunze ah, ah, kunenga iri koranabuhanga cyane cyane tuvuge nk'urwo rugero wari utanze usorejeho ah, rwaho usanga mudasobwa igufasha gusubiza bimwe mu bibazo nuko kenshi na kenshi usanga barayiporogoramye gusubiza ibintu runaka wajya hanze yabyo ugasanga ibisubizo u- u- ubifuzaho ntago ubibonye Ah, mwebwe mu rwanda mu busesenguzi mumaze gukora mubona icyo kibazo mutazahura nacyo
Ah, icyo kibazo ngira ngo kiriho ku isi cyane cyane mu bwenge bukorano kubera ko akenshi usanga ubushaka ari ikoranabuhanga rishya n'ubushakashatsi ah, butari bwagera aho bushobora gusubiza ibibazo byose Ah, ngira ngo ariko ah, mu- mu ku- mu kubushyira muri serivisi runaka ikindi cyitabwaho ni uku ah, ni ukumenya ko ibibazo umuturage yakwifuza kuri iyo serivisi runaka byose bishobora gusubizwa tuvuge niba uhamagaye umurongo ah, w'irembo ukeneye serivisi zijyanye no gusaba indangamuntu ubu ibibazo byose wibaza ku buryo ushobora gusaba indangamuntu uburyo ushobora kwishyura ah, aho wayifatira byose bigasobanuka rero hari icyo mu ndimi z'amahanga muranyihangana bayungukira n'indimi z'amahanga kubera ko ari ikoranabuhanga hari amagamwa aba atari yakaboneka mu kinyarwanda Ah, hari icyo bita limited domain Ah, ni ukuvuga ngo no ni igisate cyangwa ah, i- aho bigomba kujya runaka akaba ariho ah, nawe u- u- ushyira iryo koranabuhanga kugira ngo bibashe gusubiza ibyo bibazo byose Mm. urakoze cyane hanyuma tugaruke noneho ku byo murimo gukora ah, kugira ngo mushyire ikinyarwanda mu ikoranabuhanga Ah, mbere na mbere mutekereza gukora ibyo bintu ah, niki cyatumye mubikora ese mwasanze ururimi rw'ikinyarwanda rushobora gusibangana
Ah, mbere na mbere tujya dutangira ah, twatangiye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda birumvikana ko hashize imyaka ine Ah, wa- warebaga ubwenge bukorano ukareba aho bugana ndetse n'ikoranabuhanga ariho rigana ugasanga nk'icyongereza kiracyafite mirongo itanu ku ijana bya interinete nubwo munsi ya makumyabiri ku ij- ku ijana ku isi aribo bakivuga ah, m- kavukire Ah, ugasanga izindi ndimi cyane cyane izo afurika ariko n'izindi ndimi nyinshi ku isi ntabwo zitabwaho ngo zikorerwe ibikorwa remezo rero niho havutse igitekerezo cyo kuvuga ngo kugira ngo buri munyarwanda ndetse n'abavuga ikinyarwanda bashobore kubona serivisi kandi bazibone mu rurimi rwabo ah, bidategereje ko hari uzava ahandi mu mahanga ngo aze gukora ibyo bikorwa remezo Ah, niho twa uyu mushinga ni nayo mpamvu buriya iyo ari izina digita umuganda kubera ko mu buryo twakoze ibyo bikorwa remezo byari uburyo bwo guhuriza abantu hamwe ah, kugira ngo urabizi ko mu busanzwe umuganda ukorwa ku bikorwa remezo nk'imihanda ah, nk'amashuri cyangwa ibindi turavuga ati ariko n'ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga duko- dushobora kwifashisha uwo muganda bigakorwa Mm.
Ah, twagiye duteranyiriza abantu hamwe mu muganda w'ikoranabuhanga ku ma iniverisite atandukanye za kaminuza zitandukanye cyangwa ahandi hantu kugira ngo abantu babashe kujya hamwe bakore ibyo bikorwa remezo kugera aho ubu ari cyo gikorwa remezo mu mu kigega kibonwa kinini mu ndimi za afurika Ah, navuga ko intego yari iyo ya mbere Ah, ku kibazo cy'uko ikinyarwanda gishobora kuzimira cyangwa kikazima Ah, ngira ngo nibyo aba ari uburyo bwo kubungabunga ah, urwo rurimi Mm.
bitavuze ko hari inkuru za wenda ko ikinyarwanda cyazima ariko ah, niba ikoranabuhanga riri kugenda ritera imbere rijya muri se- muri buri serivisi umuntu akoresha umuturage akoresha umunsi ku munsi yaba gusaba ibyangombwa yaba ku ku kwiyandikisha muri mituweli yaba ah, guhererekanya amafaranga n'ibyo byo koranabuhanga bijya mu buzima bwa buri muntu ryagakwiye kuba mu rurimi avuga kugira ngo bitazasaba ko hari indimi z'amahanga kugira ngo ashobore kurikoresha bikaza ibyo bikazanatera icyo kibazo cy'uko um, indimi z'amahanga zatangira gukoreshwa cyane ugasanga ikinyarwanda kiri kugenda kigabanuka cyangwa kivangirwa ah, ndetse hari n'abakoresha ijambo konerwa n'izo ndimi z'amahanga urakoze cyane odase niyo nkuru ni umuyobozi w'ikigo digito umuganda gikorera mu rwanda nababwiye ko kuri telefoni tuza kuba turi kumwe n'abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino nabo bifuza kugira ibyo bakubaza bwana niyo nkuru reka duhere kuri muganga wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
kigali mu rwanda mu murwa mukuru ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndashaka kumanza gushimira ijwi rya amerika nkanasoza n'umutumirwa by'umwihariko wo muri aho ni amahoro
Eh, arakumva
muraho muraho
Eh, icyo nagira ngo nkubaze kuri ubwo buryo bwa sisiteme bugezweho bwo kwiga ikinyarwanda dukoresheje ikoranabuhanga ndagira ngo umubaze bumaze igihe kingana iki butangiye ikindi nkabona mu rwanda nkurikije uko mbibona mbona ikinyarwanda gisa nkaho kirimo kugenda kigabanya uburemere n'umwimerere cyari gifite ese murimo gukora iki bimwe mu bigo byo mu rwanda cyane mbona biku- bikoresha ururimi rw'icyongereza cyane kandi twifuza ko ikinyarwanda nk'ururimi rwacu kavukire rugomba kuzamuka rukagera nko ku rwego mpuzamahanga nk'uko icyongereza kimeze cyangwa igifaransa ese murimo kubikuraho iki icyo kintu ikindi wenda namubaza ni ku bijyanye n'umuryango n'umuryango nyarwanda kubona umuryango nyarwanda wifuza ko umwana wabo akura ashaka kuvuga ziriya ndimi mpuzamahanga igifaransa icyongereza n'izindi ndimi turi ku rwego mpuzamahanga ese umuryango nyarwanda ni iki wawushishikariza cyangwa wawukangurira kugira ngo wiyumvemo ikinyarwanda kuko hari igihe ubaza umubyeyi ukavuga ati byibura amenye icyongereza cyangwa igifaransa ikinyarwanda ni ako kanya kukimenya kandi mu muco nyarwanda twifuza ko akura azi kuvuga ikinyarwanda neza n'izi ndimi zikazamukiraho ese murimo gufasha iki umuryango nyarwanda ikindi na soreza wenda nabaza umutumirwa ese mubona byibura mukurikiza iyo sisiteme yatangiye n'aho igeze cyangwa se no mu myaka iri imbere wenda tutipfa tutageze muri bibiri na mirongo itatu cyangwa se bibiri na mirongo itatu na gatanu kuzamura mubona ibyo mwifuza nk'umuco gakondo w'ikinyarwanda hari aho uzaba wageze cyangwa hari aho urimo gufasha abanyarwanda muri rusange urakoze cyane urakoze cyane bwana niyo nkuru wamusubiza
murakoze ku bibazo kugira ngo tubyerekeye igihe sisiteme zatangiriye mu gutangira gukora ibikorwa remezo byatangiye mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ariko imbonwa ndetse nkoranabuhanga twazimuritse z'ubundi kuri tariki ya cumi na gatanu gashyantare ibihumbi makumyabiri na gatatu ngo ni ukuvuga uno mwaka akaba ari ibikorwa remezo navuga ko ikintu bigiye gufasha cyane cyane ni uko icya mbere cya kibazo wavuze cya serivisi zitari mu kinyarwanda aho ibigo runaka bishyira serivisi mu cyongereza ni ukuvuga ko nta rwitwazo n'uko no mu ikoranabuhanga bitabishyira mu kinyarwanda wenda n'icyo nakunganiraho ni uko ndetse no muri uwo mujyo ntanze nk'urugero nka banki nkuru y'igihugu yatanze amabwiriza ejo bundi ko kontaro hagati y'abakiriya b'amabanki ndetse n'amabanki zaba iz'imyenda cyangwa izindi zigomba kuba mu kinyarwanda kugira ngo wa muturage nawe amenye ibyo yemeye n'ibyo asinye ubwo rero nkaba numva muri uwo mujyo ni ugushishikariza abantu bose n'ibigo byose gushyira ibikorwa cyangwa serivisi zabo mu kinyarwanda ariko hanashimirwa n'abatangiye kubikora no gutanga no gutanga uwo murongo ngenderwaho ngira ngo inteko y'umuco nayo ari nayo umufatanyabikorwa inashishikariza kandi ikanagena uburyo kinyarwanda cyakoreshwa muri serivisi zitandukanye ku kibazo cya kabiri wibazaga cy'umuryango nyarwanda aho umwana akura avuga ngo indimi zimwe z'amahanga mu kinyarwanda cyo zizana ngira ngo ndumva bitaba ari byo ahubwo icyo twashishikariza abanyarwanda ni uko ikinyarwanda kubera ko kiduhuza tugira imana akaba arirwo rurimi rumwe rusangiwe ruduhuza hagati yacu nk'abanyarwanda ko twakangurira abantu bose kukigisha kandi bakakiga bakiri bato kugira ngo babashe no kuvuga ikinyarwanda kinoze buriya ururimi rujya konerwa ni nuko umwana akura ataba yararwize neza ku bijyanye n'umuco gakondo n'aho ikinyarwanda mbona kizaba kigeze muri bibiri na mirongo itatu na gatanu nkeka ko icyiza ni uko yaba minisiteri y'urubyiruko n'umuco yaba inteko y'umuco ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babona kandi bagakora mu gutuma ururimi kavukire arirwo rw'ikinyarwanda rugira agaciro kandi rugakoreshwa ahantu hose rero n'ikoranabuhanga uko riri kuza kandi mu byo mbona kandi bizaba ni uko rizaba rigeze kure kandi rikoreshwa ahantu hose muri bibiri na mirongo itatu na gatanu ni ukuvuga ko ubu duhereye ubu ibikorwa remezo byose bihari ndetse n'ikindi nakongeraho ni uko ibi bikorwa remezo ntabwo biri gufasha ubushakashatsi ku kinyarwanda gusa biri gufasha n'ubushakashatsi ku birimi bantu bindi ngira ngo iyi sosiyete nini nka za google ziri kwifashisha ibikorwa remezo cy'ikinyarwanda kugira ngo bikore n'ubushakashatsi ku bindi ndimi rero ni bihari kandi ari byinshi kandi biziye igihe nkeka ko icyo gihe noneho hazaba hari byinshi bimaze kugerwaho kandi serivisi zose zishobora kuboneka mu kinyarwanda kandi zikaboneka mu ikoranabuhanga ku buryo umunyarwanda ashobora kuzibona bimworoheye kandi mu rurimi yumva kuri icyo wari uvuze cyo gukoresha ibyo bikorwa remezo bihari mu kinyarwanda kugira ngo bakore n'ubushakashatsi mu zindi ndimi bantu cyane cyane zo ku mugabane wa afurika ibyo ngibyo hari ibindi bihugu byari byatangiza gahunda nk'iyi mwebwe murimo mu rwanda cyane cyane ko hari abashobora kuguhamagara mu kanya baturutse mu bihugu by'u Burundi muri congo n'ahandi naho bifuza kumenya uko iryo koranabuhanga ryakoreshwa kugira ngo n'izo ndimi zindi zishobore kugera kuri iryo koranabuhanga
yego murakoze ibindi bihugu hari ibindi bihugu bya afurika byatangiye ngira ngo u rwanda nyuma y'ikinyarwanda imbonwa z'ikoranabuhanga z'izo ndimi ntabwo zingana nk'iz'ikinyarwanda ariko navugamo nk'igiswahili kiri gukorwa ubu ku bufatanye bwa mozira n'ibihugu bivuga igiswahili hakaba hari n'ibirimi byo mu burengerazuba bwa afurika nabyo biri gukorwa ubu ndetse natwe tukaba turi ku twaba twarafashe umushinga wo gutuma haboneka imbonwa z'ibirimi bya afurika twigira ku bunararibonye twabonye dukora ikinyarwanda twaba n'uno mwaka mu minsi itatu turatangira gukora ku bindi birimi bya afurika yo hagati ndetse no mu majyepfo y'afurika wari uvuze ko imbonwa z'ikinyarwanda ziri hejuru y'izindi ndimi zo ku mugabane wa afurika gerageza tugaragarize ishusho y'ikigega cy'imbonwa mumaze kubaka
ikigega cy'imbonwa y'ikinyarwanda nahera ku itahuramvugo buriya nanasobanurira abantu ukuntu izo mbonwa zikora n'uko zikoreshwa buriya kwigisha mudasobwa tuvuge ku kumva ijwi ikarikira mu nyandiko ni nko kwigisha umwana urugero rwa mbere akarwandika nabi cyangwa ntamenya uko arwandika ingero nyinshi uko igihe kigenda gishira niko agenda anoza imyandikire mu kigega cy'imbonwa rero ubwo urumva ko nko kuba wigisha umwana haba hakenewe amajwi haba hakenewe n'inyandiko zijyanye n'ayo majwi ni ukuvuga ngo ubu dufite inyandiko cyangwa interuro interuro z'ikinyarwanda zirenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane ndetse tukagira n'amasaha ibihumbi bibiri y'amajwi ajyanye n'izo nteruro ibyo rero akaba ari igikorwa remezo cy'itaguramvugo mu kuvana inyandiko mu kuvana inyandiko uyishyira mu mvugo ari bwo gukora inyandiko uyishyira mu majwi rero dufite amasaha cumi n'arindwi ndetse n'interuro ibihumbi cumi na bitanu iyi ntabwo ikenera nyinshi nko kwiga nko kwiga kwandika kubera ko mudasobwa yikoresha umuntu umwe ugisubiramo paka ibimenye mu gihe itabona urubuga ryo rikenera abantu benshi bagenda basoma izo nteruro ngira ngo muri make ikigega cy'imbonwa ni uko kingana akaba ari ikigega kinini cyane amasaha arenga ibihumbi n'interuro zirenga miliyoni magana ane ndetse tukaba turi no kucyongera kugira ngo kibashe no kurengaho ndetse kinakomeze kunoza yaba imyandikire yaba n'imivugo urakoze cyane kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi rya amerika desire nyandwi wiriwe neza uri hehe
ndi umunyakirundo gusa ndi mu gisagara cya bujumbura banazira seveni yego ikibazo cyawe
cyanjye nashaka kubaza uwo mutumirwa ibyo bikorwa barimo nashaka kumenya inyungu bisize ku banyarwanda ndetse no kuri twebwe abarundi kuko urabona uburundi n'u rwanda tumeze nk'abahuza imico kuko ikinyarwanda usanga kimeze nk'igihuza akavugire ku gihugu cy'uburundi ashaka amenye inyungu inyungu kuri twebwe cyane cyane twebwe abarundi n'abanyarwanda urakoze cyane bwana niyo nkuru akamaro k'ibyo murimo gukora kuba mu bikorera ni kamaro ki
murakoze kuri icyo kibazo akamaro rero akamaro ka mbere ni uko abantu babasha kubona serivisi mu ndimi zabo ni ukuvuga babasha kubona serivisi mu kinyarwanda akamaro ka kabiri kajyanye na ariko twasita kuvuga kuri ako ka mbere ni ugufasha abantu bari barahejwe n'ikoranabuhanga kubera uburyo rikozwe batabashaga kubona serivisi aha navugamo nk'abantu bafite babana n'ubumuga umuntu ubana n'ubumuga bwo kutabona utabashaga kubona uko abona inyandiko iri muri mudasobwa ye haba mu mirimo haba mu mashuri babashe kuyikora kuyibona mu mvugo ibyo rero bikaba byagoranaga ko abasha kubona amakuru navugamo abantu batazi gusoma no kwandika ariko bashobora guhamagara bakaba babona amakuru hari abantu batari bagerwaho na telefone zigezweho cyangwa smartphone ariko bifuza amakuru kandi bayifuza mu rurimi rwabo rw'ikinyarwanda abo nabo iyi nkoranabuhanga zirabafasha akandi kamaro kazamo ko gusigasira ururimi ubwarwo ni ukuvuga ngo imbonwa zihari z'ururimi uburyo ruvugwa no kugira ngo cya kibazo mwigeze kwibazaho cy'uko ururimi rwacika nta kugira ngo ruba rusigasiwe ariko hakiyongeraho na cya kibazo kijyanye n'uko ikoranabuhanga riri gutera imbere hakibazwa ese iryo koranabuhanga ritera imbere abantu bagasaba ko barikoresha bitari mu ndimi bavuga aho ntibizasaba ko bavuga indimi z'amahanga ugasanga urwa rurimi ruracitse rero akaba ari mu gutsinda ibyo bitego biri kuvuga ko abagabanya serivisi ntawe uhejwe kandi mu ndimi bavuga ndetse n'ururimi rusigasira kubera ko abantu bidasaba kwiga cyangwa kumenya indimi z'amahanga kugira ngo babashe kubona izo serivisi mu ikoranabuhanga ngira ngo ku cya kabiri cy'inyungu n'abavuga ururimi rw'ikirundi bagira kuri ibi bikorwa remezo by'ikinyarwanda ni ikibazo cyiza cyane buriya mu bwenge bukorano cyangwa aribyo bita artificial intelligence haribyo bita transfer learning cyangwa kwigiraho ni ukuvuga ngo nk'uko karena bivuze ko izi mbonwa cyangwa ibikorwa remezo by'ikinyarwanda biri gukoreshwa hanategurwa ikoranabuhanga mu ndimi zindi bantu noneho nk'ururimi rw'ikirundi rwegereye cyane ururimi rw'ikinyarwanda biragaragaza ko ho n'ibikorwa remezo bakora bitaba bikeneye kuba binini kubera ko bashobora no gukoresha iby'ikinyarwanda bakongeramo bimwe na bimwe by'ikirundi rero bikaba byafasha no kugira ngo ikirundi ngo rigere mu ikoranabuhanga rwaba ruto cyane kubera ko ibikorwa remezo byinshi byaba ni ibikorwa remezo bisangiwe ngira ngo mu bibazo bibiri avuga
urakoze cyane bwana niyo nkuru kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi ry'amerika siriro muvunyi wiriwe neza
mwaramutse neza yego uri hehe
mbika ibibanza mu rwanda ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ni ikibazo n'igitekerezo ndahera ku gitekerezo ndabanza gushima leta y'u rwanda yazanye ubwo buryo cyane ko ikinyarwanda wabonaga yuko cyari kirimo kiragenda gisubira inyuma nk'uko umukunzi w'ijuru ry'amerika mwahamagaye bwa mbere yabivuzeho ikinyarwanda akenshi usanga wenda nk'ibiganiro mbwirwaruhame usanga umuntu avuga ariko ukabona amagambo y'ikinyarwanda agakoresha amagambo yo mu zindi ndimi ugasanga wenda nk'icyo kiganiro kirimo kiravugwa indimi z'inyamahanga nziza cyane icyongereza nicyo cyinshi kandi ibyo ari kuvuga biri kubwirwa abanyarwanda rero ibintu bitaba bimeze neza ikindi bishimangira mu mashuri kuko urubyiruko imyandikire ubona yuko ntabwo kigenda ibintu byitwa ikinyarwanda ntabwo
siriro ntabwo urimo kumvikana neza gerageza uhindure aho uhagaze kugira ngo twumve niba twakumva neza ariko turimo turakumva nabi cyane
ntabwo muri kunyumva neza ubu ni sawa
ubwo ni ikigo cyitwaye nabi ntiri kuvuga nti mu ndirimbo yubahiriza igihugu cyacu hari aho bavuga ngo ururimi rwacu rukaduhuza rero ugasanga niba ururimi rwacu ruduhuza nyamara rutaduhuza neza hari umuntu ushobora kuba yavuga ikinyarwanda ntubyumve neza ntugikoreshe nk'uko gikwiye ukibaza ahantu byaduhuriza ukaba wahabura rero leta y'u rwanda nikomeze ishyiremo ingufu ikinyarwanda gitabwa agaciro guheshabisha ururimi rw'ikinyarwanda ugasanga ntabwo ibintu bigenda neza hanyuma icyo nagira ngo mbaze umutumirwa ibyinshi bagiye babibaza ariko nagira ngo mubaze niba koko ibyo bintu bishobora kuzagirira abanyarwanda akamaro n'uburyo bizabagiramo akamaro ku buryo umuntu uwo ari we wese ashobora kuzumva neza ikinyarwanda ku ikoranabuhanga akaba yabasha kumva neza ibibera ku ikoranabuhanga yifashishwa ururimi rwacu nta bintu bimugoye birimo cyane ko urumva ibintu bishya ntabwo abantu tuba twari twakabyumvise neza murakoze cyane
urakoze Cyril muvunyi bwana niyo nkuru turacyari kumwe
yego yego kuri icyo kibazo cya Cyril wenda kandi nakongeraho mwavuze ko uyu ari umushinga nibwo mugitangira kandi kugira ngo umenyereze mudasobwa cyangwa se ikoranabuhanga kumenya ururimi runaka kurusemura neza bifata igihe icyo gihe nka wa muntu wifuza kujya kwiga urwo rurimi ariko agasanga haracyarimo ikibazo cy'uko na mudasobwa ubwayo itarasobanukirwa neza cyangwa se itarakiga neza abo bantu bafite izo mpungenge mwababwira iki
yego murakoze ngira ngo ikindi kandi kizakorwaho ni uburyo iri koranabuhanga rigiye gufasha abanyarwanda ndetse n'abashaka kwiga ikinyarwanda kurushaho kunoza ikinyarwanda cyabo rero muri uru rwego ngira ngo ikizakorwa ni ugufata igice kigomba kwigishwa kikanozwa mu gihe n'imyandikire yarwo n'ibikorwa remezo bikiri kunozwa ni ukuvuga ngo niba iri koranabuhanga rishyizwe mu nkoranabuhanga arizo bita apurikasiyo riba rifite icyo rigambiriye kandi rishobora kucyuzuza kuzuza inshingano iryo nkoranabuhanga ryagenewe ni ukuvuga ngira ngo nsobanure haho ni ukuvuga ngo niba ushaka kwigisha tuvuge amwuga ajyanye n'ubuhinzi cyangwa indamukanye mu kinyarwanda ushobora kuba ufite ikoranabuhanga ukaryigisha cyangwa kwigisha indamukanye mu kinyarwanda akaba ariho rinoga ndetse rikanozwa rikanagerwa ku baturage ni ukuvuga ngo igikorwa remezo gihari gishyizwe mu nkoranabuhanga iyo nkoranabuhanga cyangwa apurikasiyo ifite inshingano runaka noneho hakanozwa uburyo muri iyo nshingano iryo koranabuhanga ribasha cyangwa igikorwa remezo kibasha kwifasha kuyuzuza mu byo akamaro rero bizagirira abanyarwanda nk'uko byari bibajijwe akamaro ngira ngo kazaboneka muri uku serivisi bashobora kubona tuvuge harimo umuntu ushobora kuvuga ati ngewe gushaka ibyangombwa ku irembo cyangwa ku rubuga runaka birangora ariko nshobora gukoresha ijwi ryanjye icyo cyangombwa nkabasha gusubiza amakuru nkenerwa bambaza kuri telefone ntiriwe njya aho umuntu wa egenti akorera agiye byamfasha aho reo ugasanga nk'iryo koranabuhanga riri kwifashishwa kugira ngo umuntu abashe kubona serivisi kandi azibone mu rurimi rwe kandi azibone atarinze akora ingendo ndende rero icyo icyo rizafasha uko rizagenda rishyirwamo serivisi zitandukanye ni uko rizagenda rigabanya ingendo ndetse rirushaho no kubona kunoza imibanire ya serivisi ku muturage aho ari hose kandi mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu haba mu buzima haba mu burezi cyangwa hanze yakoze hanyuma ikindi kibazo umuntu yakwibaza ah, ninde wigisha mudasobwa ninde ufite ubushobozi bwo kuyikosora igihe hagaragaye amakosa runaka ah, haba ku myandikire cyangwa se no gusemurana cyangwa se n'amajwi
Ah, murakoze kuri icyo kibazo yabona ni ikibazo cyiza cyane kubera ko ah, inzobere mu bwenge bukorano um, ngira ngo n'umushinga utekerezwa nk'imyaka icumi ishize byari kugorana cyane ko iri koranabuhanga ribasha gukorwa kandi rigakorwa n'abanyarwanda Um, icyiza ni uko leta yashyizeho ah, za kaminuza zitandukanye navuga nka kanagimba university ariyo ikunze kwitwa siyemi ndetse na ems zose ziri mu rwanda Ah, kandi zose zigisha ubwenge bukorano akaba ari naho mm, natwe nk'ikigo gifite umuganda dukura izo nzobere mu bwenge bukorano zi- zi- twifashisha mu gukora iri koranabuhanga ah, twubaka ibikorwa remezo ariko tunakora tunanoza aho gishobora kuba bigikeneye kunozwa Um, mu- mu byerekeye ibikorwa remezo ubwabyo byo twifashisha abantu benshi batandukanye ni ukuvuga ngo niba ufite inya- inyandiko nyinshi ushaka amajwi menshi ubu twakoraga umuganda tugatumira abantu bose yaba aba- abakuru aba- abato aba- aba- abageze mu gihe cyo kwiga um, noneho akaba ari bo badufasha no ku- no ku- no ku- no kuduha ayo majwi ariko byageraho ahakenewe noneho gukora izo nkoranabuhanga ubwazo um, twifashisha inzobere mu bwenge bukorano ah, zisigaye ziboneka ku isoko ryo mu rwanda kubera ko ah, leta yashyizeho eh, za kaminuza zitandukanye zigisha ubwenge bukorano n'ikoranabuhanga ah, bikaba ari ibintu tubona byaba ari nk'imyaka icumi ishize biba byabatugoye cyane Hmm. radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio turi kumwe na bwana odase niyo nkuru uyu akaba ari umuyobozi w'ikigo ah, cy'ubushakashatsi mu bijyanye n'ubwenge cyangwa se ikoranabuhanga mu bijyanye n'ubwenge bukorano kuri telefoni turi kumwe na david wiriwe neza david uranyumva david uranyumva Ah, David ndibaza ko tushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko bwana Audace mu kanya hari undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika ah, watwandikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu ah, abaza- avuga ati jewe icyo mbaza habuze iki kugira ngo haboneke transi- translateur cyangwa se gus- gusemura ikirundi n'ikinyarwanda ah, kuri mudasobwa cyangwa se mu bijyanye n'ikoranabuhanga ndibaza ko ahanini avuga nka google ariko ikinyarwanda ndibaza ko kiri muri google translation
yego ikinyarwanda mm, kuri tariki cumi n'eshanu gashyantare navuze haruguru tumurika ah, mm, google nayo yari ihari nayo imurika ibyo imaze gukora ku kinyarwanda harimo isemuranyandiko ariryo translation ah, mu kinyarwanda Ah, navuga ko gusemura ikinyarwanda mu kirundi ari ibintu bishoboka ndetse ari yaba ari n'umushinga mwiza ahubwo ari ubu- hakwigwa uburyo wakorwa ah, icyaba gikenewe yaba ari imbonwa ah, guhuza ikinyarwanda n'ikirundi hanyuma am, hanyuma ukabasha kunozwa ariko eh, nkeka ko mu- mu kuvuga ko hari icyabuze wenda aho nta cyabuze ahubwo wenda no- uwo mushinga wakirwamo imbaraga ukabonerwa imbonwa ah, natwe tuka- twafashwa mu by'ikoranabuhanga ku buryo ubasha ubasha gushoboka Mm. hanyuma tukiri kuri ibyo bijyanye no gusemura ah, hari igihe nigeze kubona ku mbuga nkoranyambaga abantu basa nk'aho baseka ah, uburyo google isemura ikinyarwanda bakaba bashyiramo amagambo y'icyongereza google ikabisemura mu buryo ubona ko ah, budatanga cyangwa se budasobanutse neza ah, hari icyo murimo gukorana na- n'amasosiyete nka google kugira ngo iryo semura rikorwe mu buryo nyabwo kandi bunoze aho kugira ngo abantu babifate nk'imikino
Eh, ni murakoze kuri icyo kibazo ndetse biranabafasha gusobanura uburyo isemuranyandiko mu ikoranabuhanga rikorwa n'impamvu hari igihe ubona ryibeshya ariko sosiyete nini nka google ukabona ziracyasohora izo nkoranabuhanga cyangwa apurikasiyo kugira ngo abantu bazikoreshe kugira ngo ubashe gukora isemuranyandiko ukenera inyandiko nyinshi mu rurimi rumwe noneho n'inyandiko mu rundi rurimi uba ushaka tuvuge ikinyarwanda n'icyongereza cyangwa ikirundi n'icyongereza noneho ukigisha mudasobwa kwa gusemura kubera imbonwa nkeya zigaragara mu birimo bya afurika ariko navuga imbonwa ziri mu ikoranabuhanga ko imbonwa zo zirahara ubwo imbonwa ziri mu ikoranabuhanga nkeya ziri mu ndimi za afurika bituma umushinga nk'uwo wo gusemura ikinyarwanda ugishyira mu ndimi z'amahanga iyo utangiye ubutari wanozwa ariko sosiyete nk'iyi ikavuga ati reka dushyire hanze iryo koranabuhanga abantu barikoreshe uko bagumya kurikoresha niko natwe tubona imbonwa nshyashya noneho tukabasha kurinoza kugira ngo muribuka nka google translate igitangira n'igifaransa n'icyongereza ntabwo yabisemuraga neza ariko uko abantu bakomeje kubikoresha uko iminsi yagiye yigirayo niko iryo iryo semura ryagiye rinozwa ku buryo ubu inyandiko yose ushobora kuyifata ukayikura mu cyongereza ukayishyira mu gifaransa ukayikoresha uko iri ntacyo urinze ukosora cyangwa ukosora ibintu bike cyane ngira ngo urwo ni urugendo rw'ururimi mu ikoranabuhanga hari igihe buriya mu ikoranabuhanga ubona ikintu gisohotse wabona kitameze uko kitanoze ijana ku ijana ukagira ngo hari igipfuye ariko buriya kiba cyasohotse kugira ngo na wa muntu ugikoresha abashe gufasha abo bagikoze kubona kubona izindi mbonwa arizo data kugira ngo iryo semuranyandiko cyangwa icyo gikorwa kindi kigamijwe kibashe kunozwa
hanyuma ikindi kibazo nibaza ni ikijyanye n'ibyo wavuze biriya bya voice assistant cyangwa se kwifashisha ikoranabuhanga kugira ngo rigufashe gusubiza bimwe mu bibazo amasosiyete akomeye cyane ku isi ahangaha twavuga nka google za siri za alexa usanga zitara kugeza ubu ngubu nta rurimi na rumwe kavukire rwo muri afurika rwari rwatangira gukoresha ubu buryo ikibazo kiri
ikibazo kigaruka ku bikorwa remezo by'indimi za afurika ari nacyo twashakaga gukemura dutangira uno mushinga kugira ngo haboneke ibikorwa remezo by'ururimi rw'ikinyarwanda arizo mbonwa imbonwa ikigega cy'imbonwa aricyo data seta ni ukuvuga ngo nk'uko nahoze mbivuga buriya iyo ujya gukora voyisi asitanti cyangwa n'ubwo uko nayita mu kinyarwanda ukenera inyandiko nyinshi muri urwo rurimi ugakenera amajwi menshi muri urwo rurimi ndetse ugakenera n'abantu benshi batanze amajwi yabo kugira ngo ubashe no kumenya igihe umuntu hari igihe aba afite uko asoma wenda gutandukanye n'undi ubashe kuba watahura imvugo ye rero impamvu bitari bitaboneka mu ndimi za afurika cyane cyane ni uko ibikorwa remezo by'indimi za afurika bikiri hasi aho usanga igiswahili kivugwa n'abantu barenga miliyoni ijana na mirongo itanu gifite ibikorwa remezo bike kurusha ikidanwa cyangwa danish cyo muri denmark kivugwa n'abantu miliyoni esheshatu abantu miliyoni mirongo itanu ijana na mirongo itanu nako bafite ibikorwa remezo bike kurusha abantu miliyoni esheshatu ibyo rero akaba ari nacyo twahereyeho tuvuga mu kinyarwanda tugiye gukora umushinga ushobora gusubiza icyo kibazo ariko noneho tukanavuga ati noneho nyuma y'ikinyarwanda reka dusange n'izindi ndimi za afurika uburyo zakwiyubakira ibikorwa remezo kugira ngo habashe kuboneka iryo koranabuhanga mu birimi bya afurika
urakoze cyane kuri telefoni dufite norberi wiriwe neza
uriwe jofure uri hehe
undi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rubindo ni ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye tubanze dushimire uwo muyobozi kandi dushimire n'imbaraga bari gushyiramo kugira ngo ikinyarwanda kivugike neza cyangwa se mu ikoranabuhanga kigende neza kugira ngo n'umwana mutoya abe abasha kuba yakimenya neza ariko ntibaza ntise uwo mushinga bije uzatwara ungana iki ese ni izihe nyungu ziri ku bana batoya bashaka kwiga ikinyarwanda ese abana b'amahanga bazigishwa kuvuga ikinyarwanda aho batuye mu bihugu byabo bizaborohera urakoze cyane bwana odase sinzi ihurizo aho riri rya bije y'uyu mushinga n'ibyo mukora ariko niba nta kibazo wamusubiza hanyuma kuri icyo kijyanye no gufasha abana b'abanyarwanda baba mu mahanga icyo ndibaza ko ari ikibazo cy'ingenzi ese ni gute diaspora izungukira ku mishinga nk'iyi
murakoze kuri icyo kibazo bijya yo kuyimenya kubera ko ari ibikorwa remezo bigiye bitandukanye n'imishinga n'abafatanyabikorwa batandukanye kuyimenyere agorana icyazabera gusubiza ni ukwigisha ikinyarwanda ababa hanze cyangwa abashaka kwiga ikinyarwanda batari mu gihugu barimo n'abanyamahanga kugira ngo
bashobora kuba barimo n'abanyamahanga bifuza kumenya ikinyarwanda no kukiga
yego barimo n'abanyamahanga bifuza kumenya ikinyarwanda no kukiga ejo ejo hamwe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'inteko y'umuco habaye ikiganiro n'abanyarwanda baba mu mahanga kigamije kigaruka ku munsi kavukire ku munsi w'ururimi kavukire ariwo uzizihizwa ejo ariko hanagaruka ku nsanganyamatsiko y'ikinyarwanda mu ikoranabuhanga tukaba twaranasobanuye ko ikoranabuhanga cyangwa ibikorwa remezo bigiye noneho kwifashishwa ko aho kugira ngo igihugu kivuga ati hazubakwa amashuri muri buri gihugu harimo umuntu ushaka kumenya ikinyarwanda habasha kuboneka aya masomo umuntu akabasha kumenya uko ijambo risomwa yasoma akabasha kumenya uko yavuga akabasha kumenya uko byandikwa aho ari hose hadakenewe ko hubakwa amashuri ku isi yose byanakenera wenda n'iyo bije ahubwo hakifashishwa ikoranabuhanga mu kugabanya igiciro ndetse no kugeza ku isi hose amasomo y'ikinyarwanda kugira ngo aho uri hose ubashe kuyabona kandi uyabone biciye mu ikoranabuhanga ibyo rero nk'uko twabisezeranyije abanyarwanda bo mu mahanga ejo mu kiganiro na minafete ndetse n'inteko y'umuco iryo koranabuhanga riri kunozwa hifashishijwe ibikorwa remezo byakozwe ndetse rikazanabageraho navuga bidatinze kugira ngo babashe kuriyifashisha biga cyangwa bigisha ikinyarwanda
urakoze cyane ngaruke gato ku bijyanye n'ikigega cy'imbonwa mwamaze kubaka muvuga ko mwamaze gukusanya amagambo arenga amagambo ndetse n'interuro birenga miliyoni muvuga ko mwamaze gukusanya amasaha hafi ibihumbi bibiri y'amajwi y'ikinyarwanda ibi mubikora gute ese umusanzu w'abanyarwanda muri rusange ni uwuhe muri iki gikorwa
murakoze cyane umusanzu w'abanyarwanda mu nzego zitandukanye waradufashije cyane mu kubaka ibikorwa remezo nahera ku nzego za leta nka minisiteri y'ikoranabuhanga na inovasiyo n'inteko y'umuco nk'inteko y'umuco yanadufashije kubona imbonwa z'ikinyarwanda no kunoza ikinyarwanda kimwe mu ikoranabuhanga ariko nanone n'abanyarwanda muri rusange aho bari ngira ngo twagiye dutegura umuganda w'ikoranabuhanga nta nubwo ari muri kigali gusa twanawuteguye hanze ya kigali ndetse n'uwabajije w'ururimbo ngira ngo twigeze no gutegura iririmbo aho abantu bahuriraga by'amashuri cyangwa ahandi hantu bakabasha gutanga umusanzu wabo biciye muri uwo muganda w'ikoranabuhanga haba ari umusanzu mu kuduha inyandiko mu kinyarwanda cyangwa inyandiko y'ikinyarwanda cyangwa kuduha kuduha amajwi atandukanye izindi nzego buriya ikintu kigorana cyane cyane cyane hari ikintu ntavuzeho ni uko iki gikorwa remezo kitari ntabwo twakigize ko ari ari ari icy'umuntu runaka ahubwo kirafunguye ku buryo abashakashatsi ndetse n'ibigo bya itangazamakuru nk'igihe cyangwa rba nabyo byadufashije mu kuduhiza mbonwa rero usanga ari na za kaminuza zadufashije mu gufasha gutegura ku mashuri atandukanye umusanzu w'abanyarwanda wagaragaye cyane mu kubaka ibikorwa remezo mu nzego zitandukanye nk'uko nabivuze haba abantu ku giti cyabo bagiye badufasha mu kutanga ameze ndetse no mu nyandiko haba yagiye idufasha mu kubona imboga ndetse no kunoza ireme ry'iryo koranabuhanga
hari umukunzi w'ijwi rya amerika wari uvuze ku ngengo y'imari mukoresha wenda iyo ntabwo twayitindaho cyane ariko kubaka ibikorwa remezo bisaba iki
ibikorwa nk'uko nabivuze amavushi nyarwanda buriya ashobora kumbura kuribona ariko nka computing power computing power ni ubushobozi bw'imashini cyangwa za seriveri zikomeye ubwenge bukorana buriya kimwe mu bitwara ingengo y'imari nini mu bwenge bukorano ni ubushobozi bwa mudasobwa zikoresha mu gukora izo nkoranabuhanga z'ubwenge bukorano ariko hakazamo no gutegura ibyo bikorwa byose hirya no hino mu gihugu ndetse no gushyiraho inzobere kugira ngo kugira ngo ibyo bibashe gutunga kandi bafitanye ibikorwa nka jrda byavuze development agency ya ya kugira ngo hubake
bwana odase hari ukuntu telefoni yawe irimo gucika sinzi niba wari uhinduye icyicaro wari ufashe ariko turimo turakumva nabi
yego ubu mushobora kunyumva ubu turakumva neza wakomeza kuri icyo gitekerezo urimo utanga
navugaga ko wenda kantangira aho natangiriye kugira kubera ko ntazi aho byagarukiye muri make navugaga ko kimwe mu bintu bitwara ingengo y'imari yo gukora ubwenge bukorano ni ubushobozi bwa mudasobwa bisaba kuyikoresha ubwo hakiyongeraho n'inzobere zikora kubera ko ibyo atari nkeya ku isoko ndetse kugira ngo ziboneze zize ibijyanye n'ubwenge bukorano bujyanye n'ururimi aribyo bita natural language processing mu ndimi z'amahanga nabyo bikaba kubibona biba bigoye rero ingengo y'imari akenshi igendera muri ubwo bushobozi bwa za mudasobwa ndetse n'izo nzobere ariko hakaniyongeraho gutegura uburyo bwo gukusanya izo mbonwa hirya no hino mu gihugu ni ibintu navuga ubu bimaze gutwara imyaka itatu hafi igiye kugera muri ine urumva ko ingengo y'imari aba ari nini mu bafatanyabikorwa dufite harimo na jiyo german development agency yadufashije mu kubona bumwe mu bushobozi bwakoreshejwe kugira ngo haboneke izo nzobere haboneke ubwo bushobozi bw'izo bw'izo mudasobwa ndetse haboneke n'izo nzobere n'imbonwa zikusanywa hirya no hino mu gihugu kugira ngo byose byihurize hamwe byari icyo gikorwa remezo
urakoze cyane akabazo k'amatsiko bwana niyo nkuru ku bijyanye n'ibi by'ubwenge bukorano reka nguhe nk'urugero ubwo mperuka mu rwanda nari mfite telefone ariko itanditse mu mazina yanjye ariko nahamagara serivisi cyane cyane za yego za taransiporo ukumva umuntu kuri ruriya ruhande rundi ansuhuje mu izina ryanjye icyo gihe iryo zina aba yarimenye gute
mwansubiramo gatoya nari nguhaye nk'urugero nari mu rwanda nahamagara nshaka serivisi za yego nubwo telefoni itanditswe mu mazina yanjye ariko umuntu akansuhuza ngo mwiriwe edi nabibajije umuntu ambwira ko ibyo ahanini bishobora kuba bifitanye isano n'ubwenge bukorano cyane cyane kuba telefoni yumva izina abantu benshi baguhamagara
kimwe buriya bumwe mu buryo bukoreshwa harimo gukusanya imbonwa gukusanya imbonwa kugira ngo zibashe kwifashishwa hanozwa serivisi zitangwa kuri urwo rugero ho sinamenya neza ubwenge bukorano bakoresheje ariko binagaruka ku kintu cya ngombwa mu bwenge bukorano ndetse kiri kuganirwaho cyane ko mu mategeko abugenga hazamo n'amategeko agenga agenga imbonwa yihariye z'umuntu ni ukuvuga amakuru y'umuntu atifuza cyangwa yaba yifuza gusangiza n'izo mashini kugira ngo ni nacyo uriya mushinga w'itegeko ku ikoranabuhanga ryo gukorana mu rwanda uzasubiza ku buryo ushaka gusangiza amakuru ye yihariye abasha kuyasangiza ariko nanone waba udashaka kuyasangiza yaba iryo koranabuhanga ritandukanye riba riyakeneye kugira ngo ribashe gutanga serivisi runaka ukaba wabihagarika nkeka ko icyo ari nacyo kintu nashaka kuvugaho cya purayivesi cyangwa pasono deti ubwo ni umutekano w'ubuzima bwite bw'abantu
yego yego ukivugeho bizagenda gute
niho niho hazamo itegeko ry'uko umuntu afite uburenganzira bwo gusangiza bwo gusangiza amakuru runaka tuvuge ushobora kuba uri umuntu ukoresha serivisi za za mobayiro mani ukaba wifuza gusangiza amakuru yawe amabanki atandukanye kugira ngo mu nguzanyo uzabona wenda bazafatemo n'ayo makuru y'uburyo ukoresha mobayiro mani kuko wenda ariho ucisha amafaranga menshi cyangwa ukaba uri ukaba ubahaye uburenganzira cyangwa ukavuga ati njye ntabwo nshaka kubaha uburenganzira tuvuge hari nk'uko amakuru ajyanye n'ubuzima asangizwa ashobora gusangizwa n'ibigo by'ubwishingizi aho ukaba ushobora kuvuga ati nkeneye ko amakuru y'ubuzima bwanjye asangizwa n'abantu batandukanye kugira ngo ibigo by'ubwishingizi bitandukanye bitazaheraho bizamura amafaranga nishyuraga nishyuraga ubwishingizi ariko nanone ntihari impungenge se ko ibi bikoresho by'itumanaho dukoresha buri munsi yaba kompiyuta yaba telefoni nabyo bishobora kuba hari amakuru bidukuraho kandi bikayafata mu buryo butemewe n'amategeko
izo mpungenge ngira ngo ziriho ku isi yose y'uko haba ari amakuru ibigo by'itumanaho bikomeye cyangwa bikora telefone byaba bikurura amakuru amwe n'amwe kuri twebwe kugira ngo biyakoreshe cyangwa biyagurishe ahantu hatandukanye akaba ari nayo mpamvu ku isi hose hari guhuzwa amategeko kugira ngo bibashe gukumira no kugira ngo izo mpungenge zihari zibashe gusubizwa ariko cya kintu navugagaho cyo kugira uburenganzira bwo kwemera ku gusangiza amakuru cyangwa deta cyangwa kwanga gusangiza amakuru kubera ingaruka wenda bishobora kukugeraho rero amategeko ku isi ari guhurizwa hamwe bikaba ari wenda ikibazo kirimo ni uko hari ibihugu byinshi bya afurika bidafite ayo mategeko kuri ku makuru y'ubuzima bwite cyangwa amategeko ku ku bwenge bukorano ariyo artificial intelligence ariko ari nanashishikariza n'ibihugu kugira ngo bikoreho habashe guhuzwa ayo mategeko urakoze cyane bwana odase niyo nkuru ni umuyobozi wa digito umuganda ikigo cy'ikoranabuhanga gikora ku bwenge bukorano nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika bwana niyo nkuru
murakoze namwe urakoze cyane nshimire namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire enjeniyeri Cornelius wadufashije kwegeranya mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe